iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho i karongi mutwumvira kuri mirongo icyenda na gatatu n'ibice icyenda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema mu buhanga bw'ibyuma turi kumwe na peter hanley nadia tahani we wegeranyije iki kiganiro muri congo abadepite ku rwego rw'igihugu bahagarariye intara zo mu burasirazuba barasaba ko ubutegetsi bwa gisirikare muri izo ntara bwavanwaho bugasimburwa n'ubwa gisiviri barashinja ubutegetsi bw'ikinshasa kutita bihagije ku kibazo cy'umutekano muke cyazahaje intara bakomokamo abadepite baranenga gukomeza k'ubuyobozi bwa gisirikare babushinja ko bwananiwe akazi kabwo kuva bwatangira kuyobora intara za kivu na ituri barashinja kandi ubuyobozi bwa kinshasa gufata ikibazo cyo mu burasirazuba bw'igihugu nk'aho kidahari mu gihe abaturage bo bakomeje gupfa abandi bagahunga ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga cya none abatumirwa badufasha gusobanukirwa uko ibintu byifashe mu ntara ya kivu ya ruguru barimo umunyamategeko jean claude matabaro mwamba wo mu ishyaka riri ku butegetsi edps na metre wilson twitegure umusesenguzi akaba n'umunyapolitike wo mu ishyaka ensemble pour la république ritavuga rumwe n'ubutegetsi ariko mbere y'uko nzana abatumirwa bacu reka twumve inkuru ijyanye n'iki kibazo twateguriwe na mugenzi wacu jimmy shukrani bakomera uri igoma izi ntumwa za rubanda zatanze icyo cyifuzo mu gihe cyo gusoza inama idasanzwe y'inteko nshinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu yabereye Kinshasa umurwa mukuru wa Repubulika Demokarasi ya Kongo iyi nteko nshinga amategeko yari imaze kwanzura ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza ku nshuro ya mirongo itatu n'irindwi mu ntara zo mu burasirazuba ubu zicyugarijwe n'umutekano muke ubwo abadepite bagize inteko nshinga amategeko baturage itegeko ryo gukomeza k'ubuyobozi bwa gisirikare abadepite bo mu ntara ya Kivu ya ruguru Kivu y'epfo na Ituri birinze kwerekana uruhande baherereyemo nyuma umubare munini wabo wemeza ko abasirikare bagomba gukurwa ku buyobozi bw'izo ntara aba badepite baranenga cyane gukomeza k'ubuyobozi bwa gisirikare babushinja ko bwananiwe akazi kabwo kuva bwatangira kuyobora kivu ya ruguru na ituri uyu ni depite Willy Mishiki watowe n'abaturage ba teritwari ya Walikale ubuyobozi bwa gisirikare bwerekanye neza aho buhagaze bweretse abaturage bacu natwe ubwacu ko budashobora na rimwe kugarura amahoro n'umutekano muri kivu ya ruguru ituri ndetse n'ahandi twebwe ntabwo twatowe n'abaturage ngo tuze kwicara ahangaha ahubwo ibyo abaturage badutumye nibyo dukora ubu ngubu icyo tuvuga ni uko ubuyobozi bwa gisirikare bwavaho nimba umukuru w'igihugu n'abandi badashaka kutwumva kumva tuzahitamo kuva hano muri Kinshasa dusubire iwacu kwirwanaho aba badepite barashinja kandi ubuyobozi bwa Kinshasa gufata ikibazo cyo mu burasirazuba bw'igihugu nk'aho kidahari mu gihe abaturage bakomeje gupfa abandi bahunga Justin Bidakwira umudepite ukomoka mu ntara Kivu y'Epfo yumvikanisha ko ibi bitagakwiye kugera aho bigeze icyo dushaka kubabwira ni uko udashobora kuvura umurwayi utaramubaza aho aribwa uburwayi turwaye ni uko umutekano muke ukomeje kugaragara mu bice bice byacu impamvu tudashaka ubuyobozi bwa gisirikare ni nyinshi kandi impamvu nyamukuru ni we ukajya mu mujyi wa Goma Ituri n'ahandi za Walikale ukabaza abaturage nimba bashaka ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza ijana ku ijana bose bazakubwira ko batabushaka abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bo baranenga bikomeye cyane n'abadepite bo mu burasirazuba kuri bo ibivugwa n'izi ntumwa za rubanda n'inkinamico Maître Wilson Twitegure wo mu ishyaka Ensemble pour la République aragira ati tubona ibi by'abadepite bacu bakora ari uh, inyinamucyo bibutse kwiyororosa bwakeye bagombwa kubikora mbere babonye yuko wenda inyungu bari bafitemo zishize none bari gupuresa guverinema ngikureho eta de siege bayisizeho kubera iki si abadepite bashyiraho eta de siege ngewe mbibona yuko ari distraction yo bashyira mu baturage abaturage bo mu burasirazuba bwa kongo nabo ntibahuza imvugo ku kibazo cy'ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizweho na perezida cisekedi kuri bwana kirimari kamali umuturage wo mu teritwari ya rucuru abasirikare bananiwe kuyobora iyi ntara tukaba twasaba natwe nk'abaturage bo muri rucuro ko guverinoma yashyiraho ukuboko kugira ngo eta de siege iveho kuko eta de siege kuva yajaho nta mahoro twari twabona nta haki ubu kuko abadepite babivuzeho vrema dusaba ko leta y'igihugu yareba icyo ikora nyine tukabona igisubizo kuri icyo kibazo naho rishari gasore wo mu mujyi wa goma we abona abasirikare barahinduye byinshi cyane ku bijyanye n'amajyambere y'izo ntara z'uburasirazuba bw'igihugu dukoze igereranya ubuyobozi bwa etat de siege bumaze kutugereza imihanda mu makaritsiye yewe no mu maveni atandukanye agize umujyi wa goma mu gihe ubuyobozi bwa gisivire bwari bwarananiwe yego bona n'ubwo imitekano ikomeje kuba mikeya muri goma ndetse n'ahandi nka teritwari ya masisi yewe haba na rucuru mu bibazo abantu benshi bibaza ni uburyo ubuyobozi bwa gisirikare butashoboye kugarura amahoro n'umutekano mu bice bagombaga kuyobora ese ni izihe mpamvu zateye ubuyobozi ubuyobozi bwa gisirikare kunanirwa ijwi rya amerika yavuganye na bwana emmanuel hakizimana umusesenguzi wa politiki ya kongo muri leta de siege cyatumije bananirwa cya mbere bakoresha uburyarya urebye ugakora analize y'ibyo tunyuzemo muri leta de siege vraiment nta navuga ngo ni ibintu byiza cyangwa se ibintu bizima ntabwo wakora ugatwara abantu uri kubaka ibyo bafite urebye muri goma buriya bwa mbere amaparisere bwaragurishwaga ukumva abakoze ibyo bintu ni abahe ni guverinoma porovensiale kugeza ubu ubuyobozi bw'abasirikare bumaze imyaka itatu mu ntara ya kivu ya ruguru na ituri abaturage n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri kivu ya ruguru bumvikanye inshuro nyinshi bavuga ko ntacyo bwabagejejeho generali peter kirimwami nkuba arangije umwaka wose ayobora iyi ntara nk'umuyobozi wa gisirikare uyu yaje asimbuye mugenzi we liyetona general constant makongba wakuweho ubwo yari amaze imyaka ibiri ayobora kivu ya ruguru uyu yavanyweho ubwo yashinjwaga n'inzego za leta kuba atarashoboye guhagarika ubwicanyi mu mijyi y'intara irimo na goma perezida antoine felix cisekedi yashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare mu mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri ubwo hari hashize iminsi mike gusa umutwe wa m makumyabiri na gatatu wubuye imirwano umaze kwigarurira lokalite zitandukanye za gurupe majomba muri teritwari ya rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma arakoze cyane umunyamakuru Jimmy Shukrani bakomera urigoma kuri icyo kibazo cy'abadepite ku rwego rw'igihugu muri Kongo bahagarariye intara zo mu burasirazuba basaba ko ubutegetsi bwa gisirikare muri izo ntara bwavanwaho bugasimburwa n'ubw'abasivili barashinja ubutegetsi bw'Kinshasa kutita bihagije ku kibazo cy'umutekano muke umaze igihe warazahaje intara bakomokamo ibyo n'ibindi rero nk'uko nari nabibabwiye nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga cya none abatumirwa badufasha gusobanura kirwa uko ibintu byifashe mu ntara ya Kivu ya ruguru barimo umunyamategeko Jean Claude Matabaro Mwamba wo mu ishyaka riri ku butegetsi EDPS na Maître Wilson Twitegure umusesenguzi akaba n'umunyapolitiki wo mu ishyaka Ensemble pour la République ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu kanya Jean Claude Matabaro Mwamba uh, turaba turaza kumwakira yaratinzeho gato ariko kuri telefoni turi kumwe na Wilson uh, wiriwe neza bwana Wilson Twitegure
turakomeye cyane musaza aho ngaho igoma ibintu bimeze gute
to ibintu uko bimeze uko mubyumva nk'amwe abanyamakuru abantu ni ugupfa buri munsi nta munsi bw'ubusa abantu badapfa mu bw'umujyi wa goma kandi byitwa ngo dufite ubuyobozi bwa gisirikare bwananiwe gucungira abaturage umutekano
wari ubivuze ko ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba ingutu aho ngaho mu mujyi wa Goma ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo ariko muri iyi nkuru ah, ya y'umunyamakuru wacu aho ngaho i Goma Jimmy Shukrani bakomera wumvikanyemo usa nkaho unenga iki cyifuzo cy'abadepite basaba ko ubutegetsi bwa gisirikare buvaho ukabyita ikinamico ni iyihe mpamvu byita ikinamico
Ah, ni nkita inkinamico kubera itegeko ryacu nshinga ari ryo constitution rihereza abadepite bacu ah, ubutegetsi nangwa pouvoir yo gukuraho etat de siège mu gihe perezida abasabye eh, kuyisubizaho nangwa kuyipororoja none bo nk'abanyamate- nk'abantu bakwiye gucunga itegeko ryacu nshinga nibo bagenda ba- barisenya nibo bagenda bari- ba- bari- bari- barihohotera kubera i- itegeko nshinga ryacu riravuze yuko perezida agomba gushyiraho etat de siège iminsi cumi n'itanu zashira akongera akabasaba bagashyiraho izindi mirongo itatu ariko nta gihe bigeze babyanga yuko eta de siege ivaho none uko nabibonye nkanjye w'umuanaliste politike nabonye yuko inyungu zabo zimaze gushira bamaze kunyunyusa none niho bagiye gusaba ngo eta sie- de siege yave none si eta de siege bayishyizeho yatuzaniye iki yatubyariye iki Ah, none dore babonye yuko inyungu zabo zishize niho bagiye kubesha abaturage yuko ba- bo bari kutugwanirira bari gusaba eta de siege iveho ibyo nabifashe nk'inkinamico mbifata nk'iteatre mbifata nka distraction bari kugira bashyire mu baturage berekane yuko abaturage babakunze ba- ba- badukunze kandi mu mu kuri batadukunze bari mu nyungu zabo i Kinshasa urakoze cyane bwana ah, twitegure Ah, kuri telefoni kandi dufite umunyamategeko jean claude matabaro mwamba wo mu ishyaka riri ku butegetsi edps Ah, bwana mwamba ah, wumvishije mugenzi wawe wilson twitegure icyo avuga avuga ko gukuraho ubutegetsi bwa gisirikare byakabaye byarabaye kera Ah, ese mwebwe mu ishyaka riri ku butegetsi rya edps mwaba mwi- mu- mushyigikiye ko ubu butegetsi buvaho cyangwa hari ibyo mubona ubutegetsi bwa gisirikare bumaze kumarira abaturage bo mu burasirazuba bwa kongo by'umwihariko abo mu ntara ya kivu ya ruguru
manje gusuhuza mwewe kwanza nkasuhuza n'abari kudukurikira nabo bamwe bo bo baba kodebateur ubundi eh, etat de siege i- ubwo butegetsi bw'abasirikare eh, bwashizweho hashize nk'imyaka ziri kurenga itatu ariko ah, abantu benshi siwe ndi kuvuga ngo wenda ngo ndi mu cyama kiri ku butegetsi kuri buno abantu bakoze ah, bakoze karansenyema bakabaza uyu bakabaza n'uyu bakabaza n'uyu ka hano umujyi wa goma aho duturiye benshi bakubwira ko eta de siege bisaba ishirwe ubutegetsi bw'abasirikare bushire ariko urebye neza waza gusanga ubutegetsi bw'abasirikare hari ikintu wenda buri kugezaho ku gihugu nubwo igihugu n'umurya- na- n'abantu nabo barimo ariko burya abantu batinya ah, ari- ahantu hari umusivile donc umuturage w'umu- w'umuguverineri hari bimwe byaje aratinya kubera duturiwe uruhande rw'u rwanda rwigwa rutesha umutekano mu kano karere mu kano gace k'uburasirazuba bwa kongo noneho abasirikare bo ntaco cyo batinya bakwiye kurwana uretse ko yuko jewe buno utu nabivuze ukuri yo kuvuga ngo ubutegetsi bw'abasirikare buriho buno eme makumyabiri na gatatu wenda iba yarageze na kure kurenga kurenga buna hiri njewe rero kuvuga ngo ubutegetsi bw'abasirikare buno babuvaneho tuta na perezida w'igihugu we wenyine yavuze ko icyatumye ashyiraho ubutegetsi bw'abasirikare atari yakigeraho nta gihe cyazagira ute cyazabuvanaho kandi
urakoze cyane reka twumve icyo wilson twitegure asubiza kuri ibyo wari uvuze twitegure mugenzi wawe arasa nkaho avuga ko inshingano cyangwa se impamvu yatumye ubwo butegetsi bwa gisirikare bujyaho ntabwo zose zirakemuka neza ndetse yongeyeho ko perezida yavuze ko igihe impamvu yashyiriyeho ubwo butegetsi zaba zavuyeho ubwo butegetsi buzavaho ubona izo mpamvu zaravuyeho kuri wowe ubona hasaba iki kugira ngo ziveho
izo mpamvu avuga ngo bashyiriyeho ubutegetsi bwa gisirikare ndabona yuko nawe ashaka kwibagirwa ukuntu bashyizeho de siyeje de siyeje ibyo tubonaho muri congo ni byinshi perezida wenyine gisegeti baramubajije abajornaliste bamubaza evaluwasiyo ya eta de siyeje uko ari kuyireba we wenyine aravuga ati eta de siyeje ntabwo ari we nyirabayazana avuga yuko nyirabayazana wa eta de siyeje ni abantu bo muri esite bo muri esite baje kumusaba yuko bashyiraho eta de siyeje none ngewe w'umwanaliste politiki navuga ati uwo muperezida uzajya uta responsabilite ku bandi bantu niyemere yuko itegeko nshinga rimuhereza rimuhaye nani ubutegetsi bwose bwo gukora icyo yagombwa kubona akiri ku nyungu y'abaturage ni uwuhe ikindi cya kabiri eta de siyeje bayisizeho ku itariki itandatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe none si eta de siyeje tubajije uwo muntu wa udps eta de siyeje bayisizeho bunagana tuyifite bayisizeho rucuru tuyifite bayisizeho masisi tuyifite bayisizeho za rubero tubifite none eta de siyeje bamaze kuyishyiraho niho ibintu byabaye nabi bishoboke yuko bashobora kuba bazi yuko bari bazi ibintu bigiye kuba none iyo umuntu azi ibintu bigiye kuba kubera iki yaterera responsabilite ku bandi bantu ibintu byo barimo buno ni ukutubeshya kandi urebye no muri goma buno kuba muri goma ni imana itwirindira nta muntu uturinda kubera buri munsi uko bukeye ku manywa n'umugoroba abantu bari gupfa donke dusa naho ducunzwe n'imana ntabwo ari serivisi za sekirite ziducunze kubera buri no mu mujyi hagati ugiye mu majyaruguru mu majyepfo bw'umujyi wa goma abantu bari gupfa donke hano muri goma tumeze nk'abantu turi mu gafuniko nk'uko washyira umuntu mu gikosi akaba mu gikosi kubera ruguru ni emu ventura hepfo ni emu ventura ugasanga twebwe abaturage ibintu biduteye ubwoba none abadepite basizeho eta de siyeje bari gufasha gisegeti banamwapiye none bari kuza ngo bayikureho inyungu bari bafitemo babonye zishize kandi na perezida we wenyine yabuze ukuntu yayikuraho ni igiseko muri make niko nabivuga avuze ngo none eta de siyeje iveho bamubaza ngo mbese uyikuriyeho iki objectife zayo twebwe ziriya objectife sekiritere bavuga njye ntabwo mbyemera ko ari objectife sekiritere yatumye bashyiraho eta de siyeje urakoze cyane metre wilson twitegure mu kanya ndaza guha ijambo metre mwamba agusubize ariko mbere y'uko muha ijambo reka mfate abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira nabo icyo babaza abatumirwa bacu reka duhere kuri niyo mukiza wirwe twiriwe kwiriwe neza banyamakuru ba ijwi rya amerika uri hehe mberereye mu mujyi wa goma mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo Eh, ikibazo cyawe kuri iki cyifuzo cy'abadepite ku rwego rw'igihugu basaba ko ubutegetsi bwa gisirikare muri izo ntara buvaho wowe ura- wabyakiriye ute Ura- urabona ah, byagenda gute ni ibintu twishimiye cyane nk'abaturage batuye mu burasirazuba bwa kongo cyane cyane mu mujyi wa goma ubwo leta ya kongo yashyiragaho etat de siege twari tuzi yuko ibibazo by'umutekano mukeya bigiye kurangira kuko abaturage abasivile nibo bari bayoboye ariko aho bagiriye ku butegetsi ibintu byarushijeho kuzamba kuko umutekano muke warabonetse abantu barishwa ntabwo tugira aho tusohokera mbese umutekano wabaye muke cyane bigaragara ko nkurikije n'ibyo mugenzi wanjye yari amaze kuvuga ni uko nta kintu batumariye muri make bigaragara ko n'umukuru w'igihugu nawe felix Tshisekedi gukuraho eta de siege byamubereye ikibazo cy'imbogamizi cyane nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ahubwo twe nk'abadepite bacu twitoreye dushyigikiye yuko uwo mushinga watambuka mu nteko ishinga amategeko iyi eta de siege ikabaho kuko ntacyo imaze abantu amasasa aravuga abantu bakicwa nta mahoro mbese twagize aho leta ya gisivire yaviriyeho hakaje aho leta y'igisirikare urakoze cyane ivan yo mukiza aho ngaho igoma mu burasirazuba bwa kongo Ah, metre jean claude matabaro mwamba ah, wumvishije izo mpungenge z'umukunzi w'ijwi ry'amerika ivan yo mukiza ndetse n'ibyavuzwe na ah, metre twitegure Ah, bose barasa nk'aho bashimangira ko ubu butegetsi bwa gisirikare ntacyo bwamariye ah, abaturage cyane cyane nko mu mujyi wa goma ndetse ah, metre twitegure we yanavuze ko ah, kuva ubwo butegetsi bwa gisirikare bujyaho nibwo m makumyabiri na gatatu yigaruriye uduce twinshi tugize intara ya kivu ya ruguru nubwo wavugaga ko ah, iyo bitaza kuba uko m23 yakabaye yaranafashe umujyi wa goma kuri izo mpungenge z'aba bantu babiri urabivugaho iki
Mm, bwana journaliste mutari byo guhisha indimi umuntu iyo atari mu kintu fulani ntamenyaga ibiri kugendeka abo baturage ba impungenge zabo zifite fondemo kubera ah, kubona abantu bari gupfa ah, bakabona M23 yabaye kuadivansinga ah, noneho Ah, nk'uko mete wilson twitegura amaze kubivuga ngo tumeze buno nk'abantu bari mu kopo ku- ipfo ni ruguru emu ventura irahari ariko nari nshatse kugira abantu bamenye ko zino ntambara zirimo politike ihambaye kandi zirimo n'ibintu byerekeranye n'iby'ubukungu Uh, igihe cy'intambara zatangiye abantu bose bazi ko yuko haje hariho umushinga wo kubaka ibarabara rivuye i bunagana rikagera goma ibarabara rivuye za bene rikagera i goma kugira ngo uh, uh, kongo n'u- na uganda baje bakoresha baje bakorana eh, cooperation commerciale iby'ubucuruzi nta kibazo ariko umwanzi tu wa kongo yanaravuze ngo no hariya tuguye kuhashoka kandi hari ibintu bimwe by'abantu bari kwibagirwa gushyiraho ubutegetsi bwa gisirikare hari inyungu zinshi z'abanzi ba kongo zo babonye batari kugeraho anari byo byatumye bashyiramo ingufu nyinshi ariko njyewe nari ngiye kubwi- kubaza bano bantu bavuze ngo nonga igoma abantu barapfa muze mwewe muri muri new york ahantu ho dukeka ko umutekano ari wose ariko donald trump ari gukora mitingi mu pre-campagne uwari ugiye kumuhungura ugutwi eh, ntabwo ari igi- ari urusasu ubwo muri new york ahantu nkaho nimba umuntu yakwishyira ahantu akarasa umu- umukandida wo kuri perezidanse ino noneho rero ko dufite ibibazo by'abasirikare ba- ba- bo- b'ikategori zose donke abasirikare ba- bavuye hirya no hino kumva ngo abantu ngo bapfuye ntabwo twabyishimira kubona amaraso yameneka ariko kiriya cyo bita banditisme urbain biriya byo bita by'ababandi tukuba mu mujyi ntabwo biburaga n'ubwo haba mu mujyi bumeze gutya kanswe natwe turi hano emuventuri iri uruhande u rwanda ruri ku bantu ya eme makumyabiri na gatatu ruri uruhande kubera iki se batakora imuhaye yose bagasabota kandi tutibagiwe ko yuko hariho n'abantu baba bari muri mu mu gihande cya guverinema bakwifuje ko emuventuri yafashe kubera ari abantu bari mu myanya za leta no mu myanya ya za gisirikare ariko baravuye mu garama rcd za cndp ari bano bantu bo kuza binjira bagira ute ibyo bintu rero gisekedi avuga ntazaganira na ziriya nyeshyamba ntashaka ngo umuntu tenankamake ngo ahoze uri koronele mu frdc ngo yongere tenasubire kandi aze ari kwiyita ngo ni umujenerale yakwanga ibyo bintu ubu banditse bugakomeza bukendereye buriya nari nshatse nsubire ku kariya kantu ko kuvuga ngo abadepite bo mu kano karere k'uburasirazuba bari gushaka ngo etade siyeje iveho atari ibyo kubesha mu minsi zose zashize kuva aho etade siyeje yatangiriye bose twabumvaga tu bari tayari bose babagagiye kubera iminsi cumi n'itanu iyo zishize bisaba tena inteko donke parlema yacu tena yongere iterane ivuge ngo nubwo twongeje iminsi cumi n'itanu n'igihe cyo bagiye mu maruhuko basigiraga guverinoma bakayisigira iyo puvuwari yo kujya irakora icyo kintu kandi bamaze buno biri kudutangaza kubona buno noneho bavuga ngo nungo itadekeje nishire kandi abantu benshi barakomeje kubirira kuva kera bigira n'igihe cyo perezida yakuza tabule ronde ndakeka yabaye dahere mu mu mwaka gushize nimba atari mu kwezi kwa karindwi ni mu kwezi kwa munane mugura mwaka gushize abamwe baratora ngo etadesiyeje isire abandi baravuga nikomeze abandi baravuga ngo bave nk'abayi donc recalification sinzi uko nabivuga mu gihutu donc babe nk'abayi ngize tene ibe nk'aho ari etadesiyeje meri ameliyore ibintu donc bayishyiremo agandi makurere bayivugurure kuva icyo gihe
bayivugurure nicyo ushatse kuvuga ariko reka tugerageze reka tugerageze dutange ibisubizo bigufi kugira ngo tuhe n'umwanya abakunzi b'ijwi ry'amerika bagire icyo bababaza ariko metere twitegure yavuze ko kugira ngo iyi eta dosiyeje ijyeho perezida Tshisekedi yabisabwe n'abanyapolitike bo muri izi ntara none ubwo aba banyapolitike barimo gusaba ko ivaho ese wibaza ko perezida Tshisekedi azabumvira ikavaho mu masegonda make cyane
ubundi icyama cyo felix gisegeti cyamutumye ku buperezida mu gifite prinsipe yo bita le peuple d'abord donc abaturage imbere kwanza nimba abari abavugizi b'abaturage babigiye imbere bakavuga ngo dushaka kino kintu kiveho umuntu ukunze ko abaturage kwanza aribo bashyirwa imbere ubu yakwanga kubivanaho ariko bisaba baze kubikora atari umwanzuro wo kubanyuriramo urakoze cyane bwana jean claude matabaro mwamba reka tufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira icyo babaza reka duhere kuri asiteri kana wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
njya mu gisagara cya goma muri congo ikibazo cyawe mu masegonda make cyane
ya ikibazo cyanjye ni nk'intererano nge noba ndi ku ruhande rw'abadepite bo muri kivu kuko ndiko ndareba uno munsi izi kivu nubwo zirongowe n'abasirikare nta mpinduka namba nta mpinduka ubwo ari n'impinduka zidahari ahubwo ibintu byakomeze kuzamba ku bw'ibyo icyo niyumvira nka jewe uno munsi bugarukanwa ubutegetsi bwa gisivire kumbure guverineri yagira muri rucuru akabona n'abaturage ariko uno munsi guverineri w'umusirikare ntabwo yatinyuka kugera muri masisi ntabwo yatinyuka kugera muri rucuru se bunagana ariko mu gihe yaba ari guverineri w'umusivire nizera ko byakoroha kandi bamugirira icyizere ubw'ibyo nibaza ko guverinoma ya kongo ibyumva kandi ibona ko bikenewe ko hakwiye kugarukanwa abasivire ni uko koko abaturage b'impande zombi baba abatwagwa na emuventura cyangwa abatwagwa na faridese bogira icyizere ubwo buyobozi buri kuza gusumba ubuhari murakoze icyumviro cyanje n'ijo urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe Ah, reka dufate na ezekiel wiriwe neza
Niriwe cyane.
uri hehe
Ah, Dete Brand muri Tanzania.
Ah, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe mu masegonda make
Jewe ah, nta kibazo nshikiriza ahubwo nanze nshigikirana n'aba- n'uyo mwene data yagiye kuvuga aho. namba ah, abaserukira abanyagihugu ari bo basabye leta yuko yoshiraho ubutegetsi bwa gisirikare hama hakaba ari bo nyene bahaye barasaba yuko ubutegetsi bwa gisivile bwogaruka nibaza yuko ata mpamvu zo guterana amajambo no guhaduka ku ruhande rwa leta n'abaserukira abanyagihugu bikwiye kubaho kuko icivugo nk'uko bahejeje kivuga ngaho bavuga ngo le peuple d'abord rero abanyagihugu namba aribo basabwa gushirwa imbere muri byose ntibabashira imbere muri ico kibazo bacubahirize kuko turabye mu karere ibihugu bifise intwaro za gisirikare ntimubiyobewe murabona ingene byi- byifashe murazi abasirikare ingene bayobora rero ndibaza kugira ngo abanyagihugu bagire icizere leta kandi n'amahoro agaruke hogaruka intwaro ya, ya gisivile murakoze urakoze cyane ah, nawe aho ngaho mu gihugu cya tanzania Ah, reka ngaruke kuri metre wilson eh, twitegure Ah, wakomeje kuvuga ko impamvu aba badepite barimo gusaba ko ubutegetsi bwa gisirikare muri izo ntara bwavanwaho ari uko inyungu babibonagamo zimaze kurangira izo nyungu ni izihe metre
bo inyungu ah, inyungu hari inyungu zibaga ziri ku- kuri politike hakabaho inyungu z'amafaranga kugira ngo babone imyanya za politike n'ibindi n'ibindi ariko njye nshaka kubwira bano bakunzi bacu batwita bakwitabiriye kubabwira yuko njye navuze yuko gisegeti perezida gisegeti abajurnaliste bamubaza abanyamakuru bamubaza ati eta de siege evaluation yayo ngo bi- biri kugenda gute yabashubije yuko eta de siege ntabwo ariho wayisizeho ni abanyakivu baje ku- kuyimusaba ariko ni ibintu yavuze na, na preve tubifitiye yuko aribo baze kubimusaba ikindi cya kabiri mwibutse yuko perezida gisegeti n'igihe eas yaje hano muri congo imbere y'abajurnaliste tena yaravuze ati aba- abacuruzi bo muri E- bo muri est nibo baje kumusaba yuko yakinjira muri east africa community ibyo nari nshaka kugira bari abagenzi bacu badu- ba- twitabiriye kubabwira yuko ni cyo- nibyo byisobanuro bya perezida gisegeti ndashaka gusubiza rwa mugenzi wanjye metre jean claude mubwira yuko ari kuvuga yuko responsabilite muri etats-unis eh, trump muri kampanye ye bamuteye h'igisasu nshaka kumubwira yuko buri baturage bafite imico zabo kandi buri baturage bafite amateka za- ga- gabo natujyane muri etats-unis none nkamu- iki iki- hari ikindi kintu bavuze avuga yuko iyi ntambara ishingiye ku mu- ku- ku mitungo nangwa ku bintu bya ekonomi avuga yuko icyatumye M23 ibyuka ni umuhanda gwari gugombwa kubakwa guvuye bunagana guza muri Goma njye nshaka kumwibutsa akantu gakeya imitungo nimba Kongo ifite imitungo ninde wagiye kuzereka Kagame icyo ni ikibazo mu- mubajije azi we wenyine yuko ari Ka- ari gisegeti wagiye kwereka kagame imitungo dufite basinyana amakonvasiyo yo kujya gukora izine ya rafineri ya, ya oro yacu hano muri congo niwe wagiye kuzimwereka niwe waje ku- wamubwiye yuko bagomba gusinya amanani amakonvasiyo akaza gucunga abaturage ba goma abonye binaniranye niho yavuze reka azane ease niwe wayizanye ayizana kandi turi mu eta de siege none bari abatumizi bacu ibyo bari kutubwira nibyo jean claude avuga eta de siege aho kugira ngo itugeze ku kintu ahubwo yadusubije inyuma ku yihe mpamvu nabivuze batuzaniye eta de siege dufite go- dufite rucuru dufite masisi dufite rubero batari bayikandagiramo dufite nyiragongo iteritwari ya nyiragongo hari ahantu emuventuri iri hari za kibumba ibyo byose byari bihari za bunagana zari zihari nusi jean claude yatubwira iyo eta de siege igisiri- igi- ubutegetsi bwa gisirikare yatubwira yuko bwatumariye iki muri make najya indimi twese turi abakongomani dukeneye umutekano dukeneye ko igihugu cyacu kigira amahoro atugire eta de siege yatugejeje kuki atari ukubesha abaturage atubwize ukuri eta de siege yadukoreye iki biriya byavuga ngo et- ngo bubatse imihanda esike imihanda nizo bakiriye eta de siege eta de siege ifite subject yayo ye- iri specifique yo kuvuga ngo bagarure amahoro n'ibiriya byo kuvuga ngo imihanda ntiyongere no kubivuga abivuze ahubwo abantu bamuseka Eh, reka mu kanya turaza kumuha ijambo agusubize ariko hari mugenzi wanjye unyandikiye arambwira ati ntabwo abadepite ari bo basabye perezida ko ashyiraho ubutegetsi bwa gisirikare ko ahubwo ryari itegeko rya perezida rishyiraho ubwo buyobozi ubwo abadepite ndavuga n'abandi bategetsi nk'uko wari wabivuze ah, cyangwa se abayobozi muri izo ntara uko ari eshatu icyo uragisubizaho iki
nabivuze kandi nabikubwiye bwana journaliste navuze gisegeti abajournaliste bamubaza eta de siege evaluation evaluation yayo itugejeje kuki mbese hari ibyagenze neza hari ibitaragenze neza yi- bamubaza abajournaliste avuga yuko eta de siege ni abantu bo muri kivu baje kumusaba ngo bayishireho niwe wabivuze ntabwo numvise umudepite abivuga ngo niwe usabye eta de siege gisegeti we wenyine niwe wabyivugiye ku radiyo avuga yuko abantu bo muri esite nibo bamusabye yuko yashyiraho eta de siege urakoze cyane metre wilson twitegure reka mu kanya ndaza guha ijambo jean claude ah, agira ibyo asubiza ku byo wari uvuze ariko reka twakire abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika nanone johnson wiriwe neza uri hehe yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
n'igitekerezo cyanjye nari mfite iminota dusize vuma badushiriyeho bakoze nabi cyane kuko unyuze no mu baturage ugakora sondaje mu baturage wasanga nta n'umuturage n'umwe yifuza etage ikinje bene aba badepite batoranye etage ikinje ndetse bari kongera kuvuga ngo etage ikinje hariho bitewe ko babonye ko inyungu bari bakeneye bamaze kuzibona none abo badepite nubwo tumariye dukarita iyo taduseje ni hafi y'itanu iyo dukeneye ikindi kintu leta duseje usanga abasirikare ku mabariyeri bitareba bari gusarakata abaturage ukabura iyo uja kumurega niyo ugiye kumurega ku mikuru yabo gisirikare usanga nawe eh, ari ibibazo bikomeye kugira ngo umuturage amugereho ugasanga n'ibibazo ariko ubutegetsi ari kuvuga ngo ni ubw'abaturage abaturage kabisa usanga eh, bari kwisanga mu eh, mu mahoro n'ubwo umutekano nabwo uba gufi umutekano muke uba utaboroheye ikindi cya gatatu usanga hano mu mujyi wa goma amasasu na bya buri munsi buri munsi buri munsi no ku manywa usanga abasoda bari kurasa uko bishakiye icyo ni cyo gitekerezo cyanjye mu nyamakuru nari mfite urakoze cyane nawe turagushimiye aho ngaho mu nkambi igoma Ah, metre jean claude matabaro ah, uyu muturage dusorejeho aravuga ko ah, ntacyo ubutegetsi bwa gisirikare bwazanye muri goma ndetse akomoje ku kintu gikomeye cyane avuga ati byateje umuco wo kudahana mu basirikare aho iyo umusirikare akoze ikosa usanga ntawe ubikurikirana ah, ndetse biteza n'ubwoba mu baturage ibyo byo urabivugaho iki Ah, kuri ibyo bibazo ndetse n'ibyo mu kanya mugenzi wawe muri kumwe mu kiganiro yari avuze
Ah, bwana journaliste wenda njewe ntabwo ndi umuvugizi w'abasirikare kandi ntonakwishyura mu bintu wenda byatuma umuntu amena amabanga y'igihugu n'amba ya gisirikare ariko icyo abantu dukwiye kumenya um, nimba twese turi goma nimba mu kano gace ka nyiragongo kakiriho ubutegetsi bwa leta twese tubyumvaga nimba twumvaga inkuru kimwe nta muntu wakubita isasi a- arikubite rigende gutyo batamufunze metre twitegure we wenyine gereka wenda nimba ara- arigiza arigiza nkana ariko nziko yuko buri muntu wese ukoze icyaha oditora ijitise donc ubutabera bw'abasirikare iyo umuntu akoze icyaha nicyo bita audience de flagrance donc umuntu agakora icyaha muri ako kanya ba- itribunali igahita urukiko rugahita ru- ru- rukurikirana icyo cyaha kugeza igihe cyo babaye no kumuhereza ibihano biri mu mategeko ya kongo Eh, i- ibindi ntabwo wenda tuvuze ku ku biri hafi hari umusirikare umwe wari uherutse kwaka umugore umwe hano mu ahantu ho bita imajengo yari aherutse kumwaka amafaranga ariko uwo munsi uwo munsi bahise ba- eh, urukiko rwa gisirikare rwa goma rwahise ruja gukorera odiyanse aho bita ku sheferi ya munigi ya bukumu aho bita imunigi abo bantu babaye kubakundana na buno hari abazalendo bari baherutse gukora ububandi n'ikanyarucinya bo bonyine abi- bari gusubiranamo bari gusubiranamo umunyeshuri umwe aza guta- aza gufatwa n'amasasi abo bazalendo babaye guhanwa n'amategeko donc umuntu wo kuvuga ngo no ngo umuntu ak- asigaye akora ibyo yishakira ntihagire abamukurikirana aho ngaho ababeshe kubera buri gihe iyo ukoze ikintu buno u- u- ubutegetsi bwa gisirikare ni uguhita buvuga nabari abakuru b'abazalendo wenda tuvuge ngo tari abasirikare bavuye muri information ye ariko ah, ah, ah, nabari abakuru b'abazalendo nabo baherutse gusinya itegeko imbere ya guverineri w'umusirikare ryo kuvuga ko umuntu uzakora ibintu bitari byiza mu mu- mu muvuma y'umuntu fulani uwo muntu bakwiye kumuhereza ubutegetsi nimba uwo mukuru w'ubuzalendo yanze we niwe uzafunga ni ibintu byabaye ahangaha uretse ko yuko abasirikare kubera ari benshi wenda basanga bo bari gushaka kuruta abaturage niho ububanzi butabura ariko hari ikintu muri goma kwanza cyo bitaga sisiteme de karanti voleri iyo sisiteme y'abakaranti volere ni abantu bazaga nk'ababandi bagafungurisha abantu mu mazu nijoro bakikorera ibyo mu nzu byose iyo icyo kintu cyabayeho kuva kera ntari icabuno ngo ni mu gihe cy'ubutegetsi bw'abasirikare sevure abasirikare bare- barihanganye bagikomaho ikindi gihe sinagisa nk'igihagurutse nabuno bagikomye hashize nk'imi hashize wenda nka- nk'ibyumweru bingahe icyo kintu tuto cyumvisheho ngo hari ahantu ho binjiriye ariko ku byerekeranye na- n'ibibazo bya metre wilisone twitegure nge ndakeka ko tumenye ko ibyo turimo ni ukumenya eske bari abadepite i- ibyo barimo byo kuvuga ngo eta de siege ishire bafite ukuri namba nto bafite ukuri icyo ni cyo kintu cyo twari dukwiye twese buno kwibandaho cyane urakoze cyane Ura- urakoze cyane urakoze cyane ndaza kongera nguhe umwanya ariko reka dufate undi mukunzi uh, w'ijwi rya Amerika hanyuma ndaza guha ijambo Metre Wilson twitegure asubize kuri ibyo bibazo byawe uh, Dani wiriwe neza
mwiriweho uri hehe uri hehe
ndi mu mujyi wa goma hamwe bita nyabushongo Eh, ikibazo cyawe uh, kuri iki cyifuzo cy'abadepite cy'uko ubutegetsi bwa gisirikare buvanwaho muri ako gace
muri make tutagiye kure ubutegetsi bwa gisirikare ntacyo bwatumariye nakubwira ko njye ngomoka muri teritwari ya masisi ariko buno kugira ngo ugere muri masisi biragoranye hari aho bita isake kuhanyura biragoranye basaba amafaranga menshi icyo nicyo cya mbere mbivuze Aba- aba- ngibyo a- gusa.
abasaba amafa- Ariko a- nyine ure- uretse- muri uretse- Goma, Dani Dani
ndabumva abasaba ayo mafaranga ni bande
hari abasirikare ba leta hakaba n'aba bazarendo
ngaho komeza kuba atambukaho biragoranye cyane ngaho komeza
bo dusubiye mu mugomaho umutekano wabaye mukeya nka mu minsi zishize hari inshuti yanjye icuruza amatelefone abasirikare baje ku manywa barinjira baratahura baratwara byose mu buzima busanzwe gutembera nimugoroba ba- basabye ko moto zidakwiriye gutembera turuka saa kumi n'ebyiri za nimugoroba wambwira ngo ubwo ni ubutegetsi bumariye ko aba- abaturage mbega kubwiye ko tura- turarambiwe turarushe twabuze iyo twagana bitewe n'ubu butegetsi bwa gisirikare urakoze cyane dani mu mujyi wa goma metre wilson twitegure ah, hari ibibazo mugenzi wawe yari akubajije ariko nanone nanjye nifuzaga kumenya ah, u- nubwo aba badepite basabye ko ubwo butegetsi bw'abasirikare buvaho wowe ukomeje kuvuga ko barabisaba kuko inyungu za- bari babifitemo zahagaze ese wowe n'abandi ah, bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mwe- mushyigikiye ko iki cyemezo cyaba- i- cy- cy'ibyo abadepite basaba kivaho
urakoze bwana journaliste Eh, ikibazo ubajije eh, ni cyiza cyane Eh, nshaka kubwira abatwumviriza bose na mugenzi wanjye jean claude abo badepite basaba ngo eta de siege iveho iyo mbabona ah, ku itariki mirongo itandatu z'ukwezi kwa munani mirongo itatu plito itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa munane k'umwaka gushize ba- bareklama ngo eta de siege iveho nari ndabakunda naho buno uh, kuza kuvuga ngo eta de siege iveho ni ukubona yuko uh, inyungu zabo wenda zitakiriho ziha- eh, zerekeye kuri eta de siege kubera iki mvuze gutyo wibutse ibintu byabayeho hano muri goma ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa munane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu abasirikare ukuntu bishe abantu hari nyabushongo abantu bita ah, byari urusengero rw'abazalendo abantu batari bi- bitwajije imbunda n'imwe batari bafite n'umuhoro na gumwe n'igisu na kimwe bitwajije za bibiliya bitwajije inkoni ne abasirikare ba eta de siege babinjiramo barabica mwabonye intumbi mwarazibonye mwese ku maradiyo ukuntu abantu bagiye kubahamba abandi na n'ubu barafunzwe barabakondanye kandi ari abantu baba bari kwiyama- kwi- kwamamagana monisiko ngo igende kubera babonye ko monisiko ntacyo imaze ahubwo ho kugira ngo ba- ba- baki- ba- baporoteje abaturage bacu barabica intumbi mwarazibonye zirenga ijana na mirongo itanu iyo basaba icyo gihe eta de siege iveho buri muturage wese yagombwaga kubashyira kuba- kuba- kuba- kubakubitira amaboko me buno kuvuga ngo eta de siege ntabwo dushaka eta de siege ngo igumeho me bareke eta de siege iravaho kuri prosedire ze- za constitution ne kuvuga ngo abas- ngo aba- abadepite bacu ba este ngo baradukunze nibo bagiye gusaba eta de siege iveho ibyo byo ntibatubeshe twarabamenye ibyo bakora byose bajya batubesha Iyo Wo- wowe bavuga icyo uretse gihe metre baga- uretse metre bagateremuka, metre metre oui.
uretse- uretse gatoya icyo ushatse kuvuga ni uko ah, nubwo ushyigikiye ko iyo eta de siege ivaho ariko urashaka ko ivaho bikurikije icyo itegeko nshinga riteganya atari uko abadepite babisabye
itegeko nshinga niryo nshaka ngo rikoreshwe eta de siege iveho naho biriya by'abadepite bacu bari kugenda ku maradiyo ba- bari kuvuga ngo bagiye ku- bari kutuvuganira ngo eta de siege iveho ni ukutubesha abantu bacu bavuye za rucuru bavuye za masisi birunze hano muri goma birunze mu nkengero ya goma inzara irabishe do- bari kwirirwa mu mujyi bari gusabirizwa kubera icyo abo badepite bacu batabavugira babone umusahada ku guverinoma rwema na biriya byo jean claude arivuga avuga ngo ah, eh, le peuple d'abord ngo niyo siroga y'icyama cya udps Njye namubwiye yuko ibyo byose ari ukubesha abaturage Hanyuma- UDPS hanyuma UDPS nta kintu yatubesha ngo ishize ngo inyungu z'abaturage imbere biriya byo kuvuga ngo abatu- ngo abazalendo abasodawe bishe umuntu bara- barabakondana guverinema kudirija nangwa kuyobora bara- babyitaga kudirije dirije se prevoir donc kudirija ni ukwitegura no wajya kujistifia ngo abantu bapfuye ngo uravuze ngo ugiye kubakondana nose uwo uba- uwo wapfuye wamugaruye ibyo ntabwo byaba justification ibyo yagombaga gukora ahubwo yagombaga kuinterpela kiriya cyama cyabo cya udps akainterpela guverinema in- i- ah, ubwicanyi bugashyira muri goma naho biriya byo kuvuga ati barakondanaga abantu bose baragukondanye none wa- wishe uriya wishwe we i- inani um- i- isoro ye ni iyihe aragaruka si baramuzura si guverinoma yagombwaga kuba imbere y'icyo bita resiponsabiliti zayo resiponsabiliti zayo ni ugucunga abaturage ni ukubahe- ni ukubahereza i- ukuntu babaho ni ukubahereza umutekano ukabahereza byose ibyo abaturage baf- bakeneye kubera guverinoma niyo nitwe tuyikore nitwe tuyikoresha na twe turaba turaba bose bayo Urakoze.
Noya- noyatwereka yuko bajya bakundana abantu ngaho twa- ngo amarira gashizeho natubeshe gutyo urakoze cyane reka twakire undi mukunzi w'ijwi ry'amerika denise wiriwe neza denise uranyumva
ndakumva nkuriwe neza uri hehe
merewe mu mujyi wa goma ni ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
njyewe igitekerezo na- natanga Hmm.
njye mbona hano iwacu muri goma etade siyeje kubiriho abo bayi- ba- abo bayi- abo bayipinga ngo yavaho ntabwo ibyo ntabwo bisobanutse kuko urebye neza leta de siege hari byinshi nje mbona byahindutse ino kabone nubwo turi mu turi- dufite ibibazo byakomeje kwiyongera kurushaho ariko uko uko mbona bi- iwacu ibibazo twari dufite byari byinshi kurushaho ariko byagiye biragabanyuka n'ubu byose bitagabanyuka Eh, ikindi kintu gihari njye navuga abo badepite basabye yuko leta de siege ivaho leta de siege itarabaho twa- twahoze twahoze mu bibazo twari turasanzwe tu- dufite ibibazo none rero ibintu nje ikintu nje navuga ni- n'igitekerezo natanga ubwo rero na- nari ndi kugira ngo njyewe nibareke wenda leta de siege ikomeze ibeho kugira ngo turebe niba ibibazo tuba dufite ko byatangiye gupunguka turebe ko byose birakemwa kuko nzi- dufite hari icyizere turi kubona iri gutanga y'uko iza- izatugarurira amahoro urakoze cyane denise aho ngaho mu mujyi wa goma nashimira abaturage ba goma rwose ah, ku bw'ubwitange no kuba bitabiriye ikiganiro ari benshi ibyo ni ibintu byiza cyane kuko muravuga ibintu kuko mubi muhibereye Ah, bwana twitegure ah, mbere y'uko mpa ijambo jean claude matabaro uyu muturage aravuga ko bishimiye ko etat de siege ikomeza akavuga ko ukurikije ibibazo ah, bihari iyo biza kuba ari ubutegetsi bw'abasivili ibibazo byari kuba birushijeho ah, kuba nabi kurusha uko bimeze ubu ngubu hanyuma na- na- na- nanagaruke ku cyo ah, metre matabaro yavuze agira ati ni ukwitondera ibyo ibyo abo badepite bavuga kuko ngo bashobora kuba bafite izindi mpamvu zi- zibiri inyuma ibyo byo urabivugaho iki ugerageze guhina igisubizo cyawe kuko turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro
Bon, uwo muturage denise yavuze yuko etade siege ari cyo yabagejejeho me ntabwo yavuze icyo yatugejejeho nicyo kibazo yagize kandi ari kujya avuga ngo yatugejeje kuki ya- ibibazo byarapfungutse ibibazo byarongeje ah, antuka ntabwo numvishe icyo yavuze vrema niyo mpamvu ah, ku bibazo ku bibazo bye nangwa ku opinion ye yashyizeho nta kintu vraiment nashiraho kubera ntabwo yabaye object avuge ngo eta de siege yatugejeje kuri kino eta de siege ya yasanze tumeze gutya irabishanje menge w'icyo nzi yuko eta de siege uko yadusha uko yadusanze yadusubije inyuma yatumye twese tujya mu buhungiro yatumye amateritware gasu yasanze amateritware gose gahari gacu none buno gahari ku kibazo cya bwana Claude kivuga yuko abadepite hari ikishi inyuma yabyo abadepite bacu turabazi ah, tuzi uko bakora babaga bari mu nyungu z'abarega nta nyungu z'abaturage babaho kubera iyo busa ngo bari mu nyungu z'abaturage aba ba migoma batesetse ibibazo byananiye bari mu makambi bari mu- bari mu mafamiye dakeyi baba barabashakiye ukuntu babaho kandi n'amafaranga bahembwa baba barazanyeho dukeya bakakora geste bakerekana yuko bakunze abo baturage naho ibyo kuvuga ngo bakunze abaturage ngo bari kubavugira eta de siege ngo ibyo ntabwo mbyemera ntabwo nzabyemera n'umunsi na gumwe procedure yo gukora eta de siege izakogwa nk'uko constitution ibisaba urakoze cyane metre jean claude matabaro mu gusoza iki kiganiro ah, ukurikije ibibazo ah, muhura nabyo aho ngaho mu mujyi wa goma cyane cyane bishingiye ku, ku mutekano Ah, mu magambo make cyane icyo wifuza cyakorwa kugira ngo umutekano urusheho kuba mwiza ni iki mu masegonda make cyane mbere y'uko dusoza
njyewe icyo nakwifuza kugira umutekano gubeho kwanza abaturage baba ba mbere bo kuja baravuga baba abantu basiya yabona e- ikintu kitari cyiza agahita yakura ubutegetsi bataja baravuga barahigikira gusa tu ibibi byose ku bategetsi numvisha umuntu umwe uvuze ngo ngo ngo yari kuva za masisi ngo ntoyagera i masisi ngo kubera ngo abazalendo namba ba FR abasirikare ba leta ngo bi- ngo babaga bari gusaba amafaranga menshi reka nje nkubwire hano muri goma nu- turi turi hagati nk'uko metre wi- twiteguro yabivuze none umwanzi to twamenya ngo asa gute uzi ko n'abariya barwana hirya benshi bamwe ni abantu bazwi bari bari abo mu- b'abakongomani noneho kugira umuntu ngo anyure kuri bariyeri ave mu zone zone makumyabiri na gatatu ibagamo mbere y'uko yagera mu zone za guverinoma bisaba kumanza bamukorera cekingi bakamenya mbese ari gute ariko uwo bazatakasa bari kumusaba amafaranga kandi atari byo byo babashiriye aho ngaho aza- azasaba ubutegetsi buzamusayidira kubera ariho na konseye wa guverineri ni umukoroneri ushinzwe abazalendo Urakoze cyane.
Nta- antuka bizasayidira kandi nkaba nsabye ose abasirikare kuba nabo bagire disipurine kugira abaturage batabanga cyane kuko guverineri kugenda ari kwihangana yubaka imihanda mu mujyi wa goma hirya no hino ni ibintu by'abantu twa- twakwishimira ariko abantu banari gushaka umutekano kwanza ibindi bizabe nyuma urakoze cyane metre jean claude matabaro kandi ah, nsaba imbabazi iradukunda emmanuel kuko umwanya utubanye mutoya cyane ntabwo turi bushobore kukwakira ariko ubutaha tuzakwakira iki kiganiro tuzongera dutegura ikiganiro nk'iki ariko mu gusoza metre ah, wilson twitegure nawe mu masegonda mirongo itatu icyo wifuza ubona hari hagi- hakenewe iki kugira ngo umutekano mwifuza ugerweho aho ngaho mu mujyi wa goma masegonda mirongo itatu
Ah, abasirikare bagire disipurine nk'uko jean claude abivuze abazalendo bagire disipurine bareke guhohotera abaturage kandi na perezida gisegeti ah, abif- agire- abigiremo uruhari arebe ukuntu abakongomani yabashyira hamwe bashake umuti w'ikibazo kubera najya arakora ibye ateretse abakongomani azajya abyikuramo tu avuge ngo abakongomani abaturage nibo babikoze urakoze cyane metre wilson twitegure umusesenguzi ukaba n'umunyapolitiki wo mu ishyaka ensemble pour la république ritavuga rumwe n'ubutegetsi wakoze cyane kutubonera akanya kugira ngo tuganire metre twitegure
natwe turabashimye cyane nshimire kandi umunyamategeko jean claude matabaro mwamba wo mu ishyaka riri ku butegetsi edps nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
tubashimiye kubona mwadutekerejeho n'ubutaha muzadusabe tuzihangana kuvuga ibyo twashobora urakoze cyane nawe metre matabaro nshimire kandi abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino bagize uruhare muri iki kiganiro nshimire enjeniyeri peter hanley wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na nadia taha wamfashije kwegeranya iki kiganiro nshimira n'umunyamakuru mugenzi wanjye jimmy shukrani bakomera ku nkuru yaduteguriye yatangije iki kiganiro mwese rero mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe mugire umugoroba mwiza